ఇది నిజవిది అమెరిక్ ijwi rya amerika ribashikiriza ibiganiro vyaryo imisi yose mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc turarungikije nshuti muduteze amatwi muri iki gitondo co ku munsi wa gatanu itariki imwe y'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda kuri mikro muri kumwe nanje fidel niyo ngabo nije nteramije ibiganiro vyo muri iki gitondo ku mupaka wa gisoro uhuza u rwanda na uganda nta ruja n'uruza turasaba abakuru bacu ngo bashyikirane vuba badusuzuguzane umutekano babizi abaturage bacu barahahirana ubwo butumvikana burimo kuducamo hatwe abavandimwe kandi bikadutera umutekano muke n'ubucuruzi bugahagarara uwo ni abel bizimana umuyobozi w'intara ya gisoro mu gihugu ca uganda avuga ku ruja n'uruza hagati y'abanyarwanda n'abaganda rwahagaze ku mupaka wa gisoro turavuga no ku rubanza rw'abayisilamu bikeye ku iterabwoba mu rwanda ku mugambi wo kugwiza ibitungwa vya kijambere mu burundi hakoreshejwe kwimisha inshinge kugira haboneke ibitungwa vyotanga umwimbu ushimishije hamwe no kwihiganwa mpuzamakungu yo gusiganwa n'amakinga tour du rwanda ribandanya mu rwanda yamara imbere yaho reka dutege amatwi mugenzi wacu aroyisi bigirimana dushikiriza amakuru yaduteguriye aroyisi
urakoze fidele ndamutse n'abaduteze amatwi perezida w'igihugu cya senegal Macky Sall yaratsindiye ikiringo kigira kabiri ata nshuro ya kabiri y'amatora ibanje kuba ibyo byatangajwe n'abategetsi bajejwe amatora ejo ku munsi wa kane iby'uko abakandida bakomeye batavuga rumwe na leta bazokwemera ibyavuye muri ayo matora byatangajwe canke bazovyitwarira muri sentare ntibiratomoka mu ntango z'indwi abo bakandida niho biyamiriza ibiharuro vya mbere vyavuye muri ayo matora yabaye ku munsi w'imana uh, vyahaye perezida maki sale amajwi mirongo itanu n'umunani n'ibice mirongo ibiri n'indwi kw'ijana abarorerezi bavuga ko ata bibazo biboneka vyibonekeje muri ayo matora bombe zibiri z'abiyahuzi zaraturikiye i mogadishu ejo ku munsi wa kane ku mugoroba zica abantu bashika cumi na batanu ivyo vyashikirijwe n'abategetsi muri somaliya bavyiganiye ijwi rya amerika bombe ya mbere yaturikijwe isaha zibiri z'ijoro mu masaha ya somaliya igihe imodokari yarimwo ibisasu iturikiye kw'ibarabara ricamwo abantu benshi ryitwa maka al mukarama ababibonye bakavuga ko abantu barenga cumi baciye basandaba haheze isaha imwe iyindi bombe yaciye iturika hanze y'ihoteri imogadisho nyene nta bitigiri vy'abafuye muri iya kabiri vyatanzwe umuhari w'iterabwoba wa al shababu wiyemereye ko ari bubazwa ico gitero umushikiranganji wa mbere wa israeli benjamin netanyahu avuga ko agiye kubandanya arongoye igihugu iyindi myaka itari mike naho yagirizwa ivyaha vyo kurya ruswa yunganiye mugenzi we wa leta z'ubumwe za amerika wa hafi cyane kandi amushigikiye donald trump netanyahu yavuze ko ivyo yagirizwa ari nko guhiga umurozi biciye muri politike inyuma y'imyaka ibiri y'amatohoza yakozwe n'igipolisi umushikirizamanza mukuru wa israeli avichai mandalbirt yatangaje ko agamije kwegeka kuri netanyahu ibyaha vyo kurya ruswa no kunyuruza umushikiranganje wa mbere wa israel akekwa kuba yarakiriye ubushimwe bw'abatunzi bakomeye muri ico gihugu bufise agaciro kangana n'ibihumbi amajana vy'amadolari y'abanyamerika nawe akabemerera ko babandika ko amakuru abashimisha mu bimenyeshamakuru na interinete muri ico gihugu netanyahu abwirizwa guhabwa ikiringo co kwiregura imbere y'uko urubanza rwa nyuma rushobora kuba inyuma y'amatora yo mu kwezi kwa kane itariki icenda z'uyu mwaka inama ya onu ijejwe amahoro n'umutekano ku isi yarananiwe kumvikana ejo ku munsi wa kane ku nteguro yaba iyateguye yateguwe na leta z'ubumwe za amerika canke y'uburusiya zose zikaba zari zigamije kurondera umuti wokura venezuela mu ruhagarara kirimwo ibihugu cumi na bitanu bigize ako kanama vyatoye integuro zibiri zitandukanye integuro ya mbere ya amerika yari ishigikiwe na benshi mu bihugu bisasa muri ako kanama ariko ibwirwa eh, izibirwa n'uburusiya hamwe n'ubushinwa mu gihe integuro y'uburusiya yemejwe n'ibihugu bine urwandiko rwa leta z'ubumwe za amerika rushimikiye ko ivy'ukubaho kw'abanyagihugu muri venezuela vyayangaye kandi rugasaba ko imfashanyo zazibiwe zemererwa kwinjira muri venezuela uburusiya busaba ko hatorwa inyishu z'ibibazo muri venezuela biciye mu mahoro ariko bwongera ko maduro akwiriye kureka imfashanyo zikinjira uburusiya kandi bwerekanye amakenga ku gikenye kigomba gukoreshwa na leta zunze ubumwe za amerika mu gihugu ca venezuela leta z'ubumwe za amerika hamwe n'ibihugu bicuditse ntibariko baratsinda mu rugamba rwo kurwanya iterabwoba mu karere ka sahel muri afurika ibyo byashyikirijwe ejo ku wa kane na majoro generale marcus hicks arongoye abasirikare badasanzwe bari ku mugabane wa afurika ba amerika igihugu ca burkina faso nicyo kiriko kiraberamwo imyimenyerezo ya gisirikare muri uyu mwaka kiriko kirarwanya imihari y'iterabwoba ishamikiye kuri al qaida na cane cane mu mezi aheze ishirahamwe mpuzamakungu oni ryashikirije mu ndwi iheze ko abantu barenga ibihumbi ijana muri burkina faso bateshejwe ingo zabo bivanye n'intambara mu gihe umushikiranganji w'indero w'ico gihugu ca burkina faso we yavuze ko abana barenga ibihumbi ijana na mirongo itanu batariko baraja ku ishuri ku bw'iyo terabwoba rikorwa n'iyo mihari yitwaje ibirwanisho
urakoze aroyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika risamiraniye washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini inama nshingamateka ya uganda ejo kuwa kane yize ku kibazo c'amatati hagati y'igihugu ca uganda n'igihugu kibanyi c'u rwanda cyane cyane ku kibazo c'uko u rwanda rwugaye umupaka wagwo kikabuza abinjira baturutse muri uganda mbere n'abanyarwanda baja muri uganda ibindi kuri iyi nkuru twumviriza umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika ignatius bahizi ari kampara minisitiri w'intebe wa uganda dr ruhakana rugunda uno munsi yabwiye inteko ishinga amategeko yuko minisiteri y'ububanyi n'amahanga irimo gusuzuma ikibazo cy'igihugu cy'u rwanda gufunga uruhande rwacyo rw'umupaka gihanye na uganda ibi byakurikije ijambo ry'umushingamateka uhagarariye akarere k'uburasirazuba bw'intara ya gisoro ihanye urubibi n'u rwanda bwana samu bitangaro wabwiye inteko ishinga amategeko y'uko umupaka wa cyanika muri iyo ntara ari nta munyayuganda cyangwa ibicuruzwa biturutse uganda byemererwa kwinjira mu rwanda kuri ubu kubera abashinzwe abinjira n'abasohoka ku ruhande rw'u rwanda batabemerera navuganye n'umuyobozi w'intara ya gisoro bwana abel bizimana wageze kuri uwo mupaka wa cyanika uno munsi kureba uko byari byifashe ikibazo ntabwo ari uko ibicuruzwa byanze kwinjira umupaka kuko buri mugabo afata urugo rwe kuko n'abantu babo ntabwo bemerewe iwabo bakaza ino ni ukuvuga ngo haba hariho intano polisi yo kuvuga ngo wenda hari ukuntu bashaka kugira ukuntu bamenyana nk'abanyamuryango babo icyo ntabwo ari ikibazo ariko ubudasobanura udasobanura bwateye umwuka mubi ariko nabajije bagatabuje ku rwego rw'igihugu barambwira ngo ikibazo barimo kugikemura turasaba abakuru bacu ngo bashyikirane vuba badusuzane umutekano babize abaturage bacu barahahirana ubwo butumvikana burimo kuducamo nkatwe abavandimwe kandi bikadutera umutekano muke n'ubucuruzi bugahagarara uvuye ku mupaka niyo wahoze kureba uko bimeze watubwira icyo wasanze n'uko hari hameze umupaka nk'uyu munsi ku wa kane no ku wa mbere aba ari agatare hano gisoro abantu bari benshi bavuye hakurya barabajije abantu mbese byagenze bite ko ndibona hano hameze nko mu butayu abantu basanzwe bahoraga bari benshi ari nk'agatare abantu benshi bambuka basohoka nta n'umuntu n'umwe ari so ni ukuvuga ngo abo hakurya ntabwo baje kandi n'abacu nta mpamvu babonye yo kubajyana hakurya isoko umupaka harumye kabisa iki cyemezo cyo kutinjira no gusohoka cyakozwe ku ruhande rumwe cyangwa ni impande zombi z'imipaka impamo uruhande rwacu umupaka urakinguye revenue authority yacu irahari migration nayo irakinguye uruhande rwa kandi na hakurya ntabwo umupaka ukinguye ntabwo bahanyura kuko kategori kare iwabo nta bantu bavayo so urabona kandi natwe abajyagayo bafite impamvu amabasi yavaga iyo ngiyo yabaga menshi none ubu yagabanyutse cyane bikabije tuvuge se ko ibi bi- ah, bi- birimo gukorerwa ku banyayuganda bonyine cyangwa ni abantu bose muri rusange bava mu mahanga atandukanye ahubwo ahubwo ndabona yuko kugira ngo ba nyiri igihugu cyabo barimo kugitunganya mu buryo bwabo kuko hari n'abantu batarimo kuzina iyo ngiyo so ngira ngo ni impano polisi yabo ukwiye kuba bananiwe kuyisobanura ariko kandi n'impamvu zo kutayisobanura wenda barazifite ariko twe ku bwacu guhera muri uwo mwijima nk'abasigana nabo byaduteyemo akaga kandi abacuruzi bacu barababaye cyane bagezeho baravuga ngo none dukore iki mutwari ndababwira nti muhumure ikibazo kiraboneka umuti kandi koko nibwira ko bibuze gusobanuka vuba mu bisanzwe tuzi ko abantu baho ku mupaka wa cyanika n'ahandi y'indi mipaka bahahirana ndetse abanyarwanda benshi binjira muri uganda guhaha mu mashuri mu mavuriro mu guhinga hari n'umurwayi wari uza kuba yaje gisoro bamuzanye nawe ntabwo yahaje bavuze ngo ntagume hakurya undi Eh, u- baramwivurira nyine muri ubwo buryo so byaduteye akijenti twakwifuje ngo tubone ubusobanuro vuba abantu batungane kuko ntabwo banejejwe n'ibirimo igihugu cy'u rwanda cyabanje kubuza ibicuruzwa biturutse muri uganda nka sima n'ibindi bikorerwa mu nganda za hano mu minsi yashize hashize igihe kirekire hari umwuka mubi hagati y'ibihugu by'ibituranyi igihugu cy'u rwanda kivuga ko uganda yabiha urubuga abanzi bashaka guhungabanya umutekano w'icyo gihugu ndetse kikanashinja uganda gufunga no guhohotera abanyarwanda baza muri uganda ariko uganda nayo igashinja u rwanda gufasha mu bikorwa byo guhungabanya umutekano w'igihugu yongeraho ko abanyarwanda bafatwa ari abinjira mu gihugu baje gutatira u rwanda nibutse ko uganda iherutse kwirukana umukozi ukomeye wo mu kigo cy'itumanaho cya mtn w'umunyarwanda ndetse na bagenzi be barimo umufaransa umutaliyani hamwe n'umubirigi bashinjwa na uganda gufatanya mu bikorwa byari bigamije guhungabanya umutekano w'igihugu bakorera ikindi gihugu uganda kandi akaba yari imaze igihe kirekire isubiza inyuma abanyarwanda benshi bafatwa bakimara kwinjira mu gihugu ibashinja kwinjira bikiye mu nzira zitemewe n'amategeko ignatius bahizi ijwi ry'amerika kampala iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mu rwanda sentare nkuru iburanisha ibyaha ndengeramipaka yongeye kugizaho isomwa ry'urubanza rwagirizwamwo abayisilamu bagera kuri mirongo ine ku byaha by'iterabwoba umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika eric bagira ubusa yakurikiranye urwo rubanza akaba adufitiye ibindi kuri iyi nkuru bwari ubugira kabiri umucamanza mu rugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha byambukiranya imipaka n'ibyo ku rwego mpuzamahanga yigiza y'isomwa ry'uru rubanza impamvu yatanze bwa mbere arusubika ni nazo umucamanza yongeye gusubiramo umucamanza yasobanuriye imbaga yari mu rukiko ko we n'inteko baburanisha uru rubanza batarangije kunoza dosiye yarwo kubera ubunini bwayo ubunini bwayo nabwo burashingira ku mubare utari muto w'abaregwa muri iyi dosiye imwe ku byaha by'iterabwoba yavuze ko nk'abantu bagerageje uko bashoboye kose barara n'amajoro ashoboka bandika mu buryo bunonosoye uru rubanza ariko rwanga kurangira yavuze ko badashobora kwiha gutanga dosiye z'urubanza zitanonoseye kuko byazagira ingaruka ku baregwa bagaruka gukosoza amadosiye yabo umucamanza yavuze ko kugeza ubu iyo barebye dosiye yose basanga igizwe n'amapaji asaga magana ane yibukije ko kwitondera urubanza bakarunonosora biri mu nyungu ku mpande zombi ari abaregwa ndetse n'urukiko kuko inteko iburanisha igomba gusuzuma ibyo buri umwe mu baregwa yavugiye mu nzego zitandukanye mu bugenzacyaha n'ubushinjacyaha ndetse no mu rukiko ku byaha ashinjwa ndetse n'ibyo buri umwe yagiye ashinja mugenzi we inteko iburanisha yiseguye ku kuba urubanza rutararangiye maze yizeza ko ku munsi yimuriyeho isomwa ry'urubanza buri wese azarara amenye icyemezo kizamufatirwa umucamanza yagize ati ntacyo tutakoze turi bakuru imanza tuzibamo ariko uru rubanza rwatinze kurangira witegereje ku maso y'abaregwa ndetse na bamwe mu bavandimwe babo ni icyemezo kitigeze kibashimisha habe na gato baranzwe no kuzunguza imitwe abandi bimyoza mu majwi yo hasi ko uru rubanza rwatinze cyane bamwe bumvikanye mu majwi yo hasi ko bitumvikana impamvu urubanza rwabo rutava mu nzira hagati mu kwezi kwa cumi n'abiri umwaka ushize abiri na cumi n'umunani nibwo umucamanza yasubikaga ku nshuro ya mbere isomwa ry'uru rubanza avuga ko kurunonosora byagoranye ahitamo gutanga iyi tariki ya makumyabiri n'umunani z'ukwezi kwa kabiri nabwo birangiye yarusubitse nk'uko byagenze ubushize kuri iyi nshuro nabwo kwinjira mu cyumba cy'urukiko ntibyari byoroshye kuko cyari cyakubise cyuzuye benshi mu bari mu rukiko bari abavandimwe b'abarego bo mu idini ya isilamu abaregwa nabo babarirwa muri mirongo ine abashinzwe umutekano nabo batari bake haba mu cyumba cy'urukiko no hanze yacyo n'abandi bamwe bicaye hasi abandi bahagarara mu madirishya y'urukiko abaregwa babarirwa muri mirongo ine barangajwe imbere na bwana fundi salimu biganjemo urubyiruko rw'abasilamu bose batawe muri yombi kuva mu ntangiriro za bibiri na cumi na gatandatu bashinjwa ibyaha by'iterabwoba ubuhezanguni ubugambanyi gushishikariza abandi gukora iterabwoba no kurima umutwe w'abagizi ba nabi ubushinjacyaha kandi bubakurikiranyeho kuba mu mitwe y'iterabwoba ku isi nka islamic state uru ni urubanza rwakunze kubera mu muhezo ukomeye ku mpamvu ubushinjacyaha bwasobanuraga ko zishingiye ku mutekano w'igihugu abaregwa barimo batatu bari mu cyiciro cy'abana ku ikubitiro boherejwe kuburanira ukwabo mu rukiko rwisumbuye rwa gasabo mu mujyi wa kigali kubera ko batagejeje imyaka y'ubukure ubushinjacyaha bubwira urukiko ko bwageze ku bimenyetso bikomeye bishimangira uruhare rw'abaregwa ku byaha by'iterabwoba busobanura ko mu rugo rw'umwe mu baregwa hatahuwe akayabo ka miliyoni ebyiri z'amadolari buvuga ko yari gukoreshwa mu gukangurira urubyiruko rwinjizwa mu mitwe y'iterabwoba ubushinjacyaha buvuga ko hari abafatiwe ku kibuga cy'indege biteguye kujya ku rugamba mu bihugu bya iraki na siriya ndetse n'abafashwe bari mu myitozo yo kugenda bavuga ko abaregwa bafatiwe mu rwanda kure cyane y'aho icyaha bashinjwa bivuga ko cyagombaga kubera abaregwa batawe muri yombi baturuka mu bice bitandukanye by'igihugu ifatwa ryabo ryabimburiwe n'urupfu rwa shehe mugema ngango wari ukuriye umusigiti wa kimironko mu mujyi wa kigali uyu n'abandi bagenzi be ku ikubitiro bishwe barashwe mu bihe bitandukanye inzego z'umutekano zemeza ko babaga bashaka gutoroka ubutabera isomwa ry'urubanza rigemuriwe ku itariki ya makumyabiri n'ebyiri z'ukwezi gutaha kwa gatatu uyu mwaka eh bagira ubusa ijwi ry'amerika nyanza mu majyepfo y'u rwanda
banywanyi bakunze ibijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya fm mu rwanda no mu burundi mu gihe imirongo ya fm yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira ibihumbi birindwi magana atatu makumyabiri na gatanu ibihumbi icyenda magana atandatu mirongo inani na gatanu ibihumbi icyenda magana inani cumi na gatanu n'ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda mirongo cyenda na gatanu guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu cumi na bitanu magana ane mirongo itandatu ibihumbi cumi na bitanu magana atandatu mirongo irindwi na gatanu n'ibihumbi cumi na birindwi magana atanu mirongo itatu naho guhera saa mbiri kugeza saa yine z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi ibihumbi bitandatu na mirongo ine ibihumbi icyenda magana ane mirongo irindwi igihumbi n'ijana na mirongo irindwi n'ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu na mirongo itatu ni ijwi ry'amerika ku mirongo migufi yitwa short waves tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi hagiye gutanguzwa umugambi wo kugwiza ibitungwa bya kijambere hakoreshejwe kwimisha inshinge kugira haboneke ibitungwa vyotanga umwimbu ushimishije abakenguza amateka bafise amakenga k'uwo mugambi wahavuza gutitura akanovera k'inyama canke amata abandi bakavuga ko ivyo bitungwa bizohava bigwiza indwara nka kanseri mu bantu vyavuzwe mu ngoro y'inama nkenguzamateka mu gisagara ca gitega aho umushikiranganji araba ivy'uburimyi n'ubworozi aho yari yatumiwe gusigura akamaro k'uwo mugambi ibindi kuri iyi nkuru turabishikirizwa na mugenzi wacu fidel antoine sabimana Deogide Rurema umushikiranganji w'uburimyi ubworozi n'ibidukikije yatanguye avuga ko intumbero y'uwo mugambi ari ukugwiza umwimbu w'ibitungwa Deogide Rurema yavuze ko uwo mugambi uri kurakurikiranwa n'ikigo ca leta co kugwiza imbuto izabu kugira ngo ubwoko bw'inka bwogwizwa bube bwizwe neza kandi imbuto zitegurirwe mu Burundi ni mu gihe izo mbuto zahora zivanwa mu bihugu vyo hanze abakenguza amateka bamenyesheje amakenga yabo aho bavuze ko ivyo bitungwa vyimishijwe ku nshinge bishobora kuribwa mu mezi atandatu bigashobora gutera indwara za kanseri umukenguza amateka reveri hano ndikuriyo niwe yabajije agira ati reka mushikiranganje ari ahantu nabonye mwabuze ibintu bijanye na no kugwiza inyama ikintu inka zimaze- am- am- mu mezi atanu umuntu ashobora kuyirya birateye amakenga twagomba tubaze ubwa mbere ibi byose biriko birakorwa na maojeme ni biki kuko nzi numvizi iyo biriko biraja je umuntu umengo hariho akantu kakanovera kagomba gapunguke mwariko muravuga muti muzoraba nuko ni- n'inyama y'impene ni- n'imbambe impene n'intama nazo imbuto ziza murazikonje gavero y'urushinge je nibaza yuko muzohava dusanga dushiganye impene zitaryoshe muraba yuko eh, amezi atanu ni make urusha kuba ari runini kubera marateye inshinge none ubwo turagera aho two- twokwi- twavuga ibi bintu ogm kubera ko bishobora gutera n'amakanseri amwe amwe deogide rurema yamwishuye ibi by'ibitungwa nta ma OGM azozamo ni naco gituma dushaka kugwiriza imbuto twebwe nyene umuntu ashobora kuvuga ati ubu bwoko mbonye kwa naka ndabukeneye ko imbuto ibi bizokorwa hariho amasantere do korekite n'amasantere do difusiyo eh, bizokwiragizwa mu gihugu cose kandi n'abikorera utwabo ntibizo ari ibya leta gusa bazoza nico gituma iri tegeko rero rije kugira ngo dukingire ibi bitungwa ka- kandi tunagure neza muti amezi atandatu ni imvugo kumbure y'ubuhinga bavuga yuko hariho ibikoko ubyoroye neza kuva ku mezi atandatu ushobora kubijya si ukuvuga rero ko izi nka twe tugiye korora ari inka zizokororwa amezi atandatu zigaca zigenda ku isoko ayandi makenga yashikirijwe n'abatari bake mu bakenguza amateka ni uko uwo mugambi uwoba uje gutuza ubwoko bw'inka z'indundi umukenguza amateka alexi bareke bavuge niwe yatevye kuri ico kibazo by'ukuri ntitwirengagize genda higarutse ko ndibutse ko atari ubwa mbere nyakubahwa mushikiranganje amata y'inka z'ikirundi araryoshe cyane hamwe twaba tugiye muri logike y'uko zodisiparisa ajya amata y'inka z'ikirundi na ka kanyama k'inka y'ikirundi n'akanovera nta naho bihuriye zijya nizo zirimo akanyama ajya amata ya zirya nka z'intuzu zuyanwa wumva umenga ni amazi hari aho umenga ni amazi uri kuranwa Eh, nagira m- m- mutu- muturemeshe kabisa kuko byotugora kumva yuko dutera tujaho zijya nka zogenda kagirire zogenda kagirire naho nyene umushikiranganji rurema yaremesheje abakenguza amateka inka z'ikirundi ntizizogenda ntizizozimangana muri izabu hariho nuwayo y'inka z'ikirundi zitavanze na gatoya izo rero byerekana neza nazo nyene uzoroye neza ukazigaburira neza kandi twanavuze yuko ushoboye eh, kuzigira ko eh, ku- kuzimisha ku nshinge ni ukuvuga havamo ikibyago gifise karacterisitike y'inka z'ikirundi so ikindi cya kabiri izi rero tuzozibungabunga kugira ngo ntizizozimangane ikindi rero naco tubatumirira ni uko twokwijukira bwa bworozi eh, bwo kubyibuhisha amashuri ni ukuvuga n'aha rero tuzoca twikora kuri izi z'ikirundi kugira ngo ka kanyama karyoshe kagume ngaho umushikiranganji araba ivy'uburimyi n'ubworozi yaremesheje aborozi b'inka z'indundi ko abagifise uburagiro bubandanya borora izo nka ariko agahimiriza ababishoboye kuvanga amaraso y'ibitungwa vy'ikirundi n'ibitungwa vy'inzungu igitega fideli antoine nsabimana ijwi ry'amerika
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranyo aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
jewe ndi mu gisagara ca bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu rwanda uno munsi ni umunsi ugira uwa gatandatu w'ihiganwa mpuzamakungu ryo gusiganwa n'amakinga tour du rwanda abahiganwa baza kuva i musanze bagana i nyamata ejo ku munsi wa kane girmay hailu ari muri ekipe y'igihugu cya eritrea niwe yatsindiye intambwe ya karongi musanze umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika jean claude munyandinda abandanya gukurikirana iryo higanwa mu gace ka gatanu k'isiganwa ry'amagare rizenguruka igihugu turu di rwanda kuri wa kane biniyam girimei hailu wo mu ikipe y'igihugu ya eritrea niwe wabaye uwa mbere aka gace ko kuva ikarongi bajya imusanze karishyaga n'ibirometero ijana na mirongo itatu n'umunani biniyamu hairu yakoresheje amasaha atatu iminota mirongo ine n'ibiri n'isegonda rimwe yakurikiwe na areruya joseph umunyarwanda ukinira deriko marseille province yo mu bufaransa ku mwanya wa gatatu haje daniel turek wo muri cycling academy yo muri isirayeli nyuma yo gutwara intera hairu w'imyaka cumi n'icyenda yagaragaje akamuri ku mutima Uh, I saw everybody at this nabonaga buri wese ansatira mu by'ukuri banyokeje igitutu ariko ndakomeza nanga kurekura mbona mbatanze ku murongo ndishimye rero sinabona mbese nuko mbivuga biragoye kubisobanura Ah, mu by'ukuri eh, binyeretse ko nta kidashoboka eh, no ku munsi w'ejo rero nzakomeza nkora iyo bwabaga ndebe uko nakwegukana agace gakurikiraho Ah, birashoboka birashoboka eh, nta kidashoboka Eh, ejo nzagerageza kuzigama imbaraga zanjye ah, kugira ngo ejo bundi eh, nanjye nsigare ndi mu bahatanira gutsinda maybe after tomorrow I try to win kabuhari wemera wikudusi umunyaeritreya wo muri asitani yo muri kazakistani nubwo yarangije etape ya karongi musanze ari ku mwanya mirongo itatu aracyambaye umupira w'umuhondo ashimangira ko azawunambaho kugera ku ndunduro definitely it's- it's stage three hard stages left so yeah I will I will defend nta kabuza hasigaye etape eshatu zonyine ubwo rero mu by'ukuri nditeguye umwanya wanjye wa mbere ngomba kuwutsimbararaho ku rutonde rusange classement general inyuma ya mera wikudus hari len taramae wo muri direct energie yo mu bufaransa uwa gatatu ni mateo badirati ukinira cycling academy yo muri isirayeli umunyarwanda ugaragara ku mwanya wa hafi ni didier munyaneza wo mu ikipe ya benediction mu karere ka rubavu iyi ntera ya gatanu ya turu di rwanda bibiri na cumi n'icyenda isize abakinnyi babiri b'abanyarwanda bakuyemo akabo karenge abo basore bavuyemo ni jean claude uwizeye na samuel hakiri uwizeye bombi bakiniraga ikipe y'igihugu timu rwanda kuri wa gatanu harakinwa etape ya gatandatu ireshya n'ibirometero ijana na makumyabiri na kimwe abasiganwa barahaguruka i musanze isaa yine basoreze i nyamata byitezwe ko umukinnyi wa mbere agera ku musozo isaa saba yari claude munyandinda i musanze
nshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro byo muri aka kanya aha niho bigarukiye mwakoze kudutega amatwi mubandanye mudukurikirana mu biganiro byacu iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu ifise abakozi b'akarorero batanga amakuru aho umuriza baratanga ijambo kuri bose
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.